wootardeey ayyaana guyyaa bishaanii kan guutummaa addunyaarraa ilaalchisuudhaan jiraattota godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti bilbiluudhaan tajaajila bishaan naannoo isaanii gaafannee jirra jiraattonni kun kanneen maqaa isaanii beeknu otoo hin taane lakkoofsuma akka tasaa harkatti nu dhufe bilbilee kanneen arganne kunooti.
Ani maqaan kiyya aadan misoomaa naan jedhani. Naannoon nan jiraadhu aanaa meessuu magaalaa Asabooti. Naannoo keenya bishaan dhugaatii qulqulluu erga dhabnee har'aa waggaa shanii. Waggaa shanan kana keessatti bishaan mootummaan ni baasa jedhee kan baasaa ture. Bishaan isaaniitiis tajaajila dhugaatiitiif hin oolu amashan guutuu bitaa dhugaa turre. Ammallee bishaan qulqulluunis hin jiru. Namoonnis waan dhugan hin qaban. Kan boombaa baasee mana manatti osoo hin galchin waggaa shan guutuu boombaa baasee boombaan sunuu dhugaatiidhaaf hin oolu. Yeroo ilaalamu qorattoonni manguddoon ilaalchisee dhugaatiidhaaf hin ta'u jedhanis.
Maaliif?
Dhugaatiidhaaf rakkoo fida kalee nama kaasa bishaan qulqulluudhaa miti.
Inni isin itti fayyadamtan hoo eessaa dhufa?
Inni nuti itti fayyadamnu naannoo baadiyyaa keenyarraa tuttuftuu bakka jaamtu yookaan dhagaa daakuu bakka jaamu jira achirraa nu seena bishaan. Jeerkaanii lama qarshii kudha afur kudha shanitti binna.
Kanaaf inni immoo maaliin dhufa namatu dhaqee fidaa?
Harreedhaan fidanii gurguru. Yeroo hawaasichi gaafatus furmaanni argamu hin jiru naannoo keenya karaa bishaaniitiin.
Inni dhattanii bitattanii itti gargaaramtan kun laga moo eessaa dhufa?
Lagaa miti boombaa baadiyyaa keessa jirurraa dhufa. Sanirra qulqullina ni qaba xiqqishoo inni. Kiloomeetirii ja'a nurraa fagaata tokko immoo kiloomeetirii kudha lama nurraa fagaata.
Inni mootummaan gashee inni qulqulluu miti jette sunoo.
Inni sun ibidda irratti waan akka nyaataa kana kan itti danfisuuf malee dhugaatiidhaaf hin ta'u bishaan san.
Hin iyyannee naannootti waajjira dhimma ilaaluutti.
Waajjira limaatitti simannee manguddoonis jala jirti. Isiniif bahaa jechaa jiran waggaa shan guutuu numa bahaa jedhanii bishaan Taankeerii tokko dhaabanii taankeriin duuguma dhaabbata bishaan hin qabu. Bishaan qulqulluu harkatti hin dandeenye. Hanga har'aan tana waggaa shan guutuu. Bifa manguddootiin manguddoon magaalaa Asaboot irraa kaatee hanga Addis Aballee deemtee gaafattee jirti. Waan takka harkatti hin dandeenye. Rakkoo keenya kan bishaanii kana nu beekanii silaa wanta tokko tokko nurraa furanii. Beeyladoonni tokko tokkos bishaan sababa waan hin jirreef boombuma isa sanirraa dhuganii. Qaamni dhimmi ilaallatu osoo rakkoo bishaanii kana nu furee jeen yaada.
Eessa jiraattu isin magaalaa kam jiraattu?
Magaalaa tun ta'in baadiyyaadha. Gommaan jala jirti kan ta'e qaccabee kan jedhamtu.
Tolee bishaan eessaa argattu? Haalli bishaan itti argattan akkami?
Haalli nu bishaan itti argannu rakkisaadha bishaan boollootii bishaan biyyi qotatee baafata jechuudha. Sanaan fayyadamna.
Bishaan boollaa baafattu jechuudha. Akka gaariitti argamaa bishaan?
Bishaan argamu Gizee akkasii caamsaan jabaatu waan ciccita bishaanichi.
Yeroo akkas ta'u eessaa argattu bishaan yoo inni cite eessaa argattu?
Achuma darbamee mandara keessaa ammoo boota tokko amma ta'e mitiriin yeroo hawwee deemame immoo achuma ammoo fayyadamna ammoo.
Baran akkamii bishaan akka gaariitti jira moo hanqina bishaanitu jira?
Amma hanqina bishaanitu jira. Amma bokkaan ammallee hin jalqabne.
Yeroo argattanoo bishaan ammam qulqulluudha? Bishaan qulqulluu ammam argattu dhugaatiidhaaf?
Bishaan qulqulluu magaan argannu hin jiru kan isaa arganne kan jiru. Balaa rakkisaadha.
Ati warraa keessan bishaan waraabuudhaaf ammam fagoo deemu mana keessanirraa?
Innaa burqaati tokko jirtu burqaa tokko barbaachaaf. tokko amma ol deemanii kan barbaadu.
Saatii tokko ol deemanii barbaadu jettu? Waan abdii qabdan jira fakkeenyaaf galuu naannoo keessatti sagantaan jira bishaan galfamuuf.
Egaa burqaa gabbisuu jedhame yaa bara kana kan sagantaan qabne wayii jira. Achumatti ittisaniituma boombaa galchuu jechuudha adduma jiru tukkaamsanii.
Ee.
Inni nu deemdatti waliin ga'u gaa burqaan diidamii shan jaha jiraate tokko nama hoggaadhaan hoggaa godhama.
Kanaaf ga'a mitiidha kan isin jettan.
Ga'a mitiidha.
Maali yennaan keessan utuu carraa argattanii maali kan isin gaafattan?
Utuu carraa arganne gaafin ga'e inni guddaan kan nu godhuu barbaanne biraa wanti nu barbaannu burqaan cimaan isaa ilaalamee itti harkifame.
Laftan jirullee nageellee booranaati. Horiin ammatan gabbaa saacha ammatan. Horiin guddoo gabbaa marraaf bishaanleen hin jiranii bishaan nurra badee harfattaa callaa cabsee asullee mootummaa nam qotuu jira dansaa. Qotanii akka malee midhaasuu jiranii maashinii kee ciisaa mumtanayyuu ammallee artisaan hayraa waleen sootii dhuguu jirra. Artisaan hayraa ayiroopiitii dhuguu jirra. Artisaan aroofiitii dhuguu jirra. Artisaan muunyoo muunyoollee dhuguu jirra. Ammallee arorgoga jedhanii arorgoga sullee horiin dhuguu jira. sodaa boonaa malee sodaa boonaa ammaa kana oguu jiru sodaan malee ammaaf rakkoon dhibiin hin jirte saanamillee hin gabba. dheebuu hin qabne ammoo bishaan haroo sunillee biyyi kana uummata waan kiniina tokko barakkisanii bina- bishaan kiniina kan ittiin eh, kiniina kiniina akkasii jira kan bishaan qulqulleessu. Mootummaan waan sun kee buusee waan sun kee buufadhadee harma nam tamaarseen muyyuu tamaarii sun kee jirra. Itti naqatanii amma namichi utti bishaan akimatee dhuguu jira. Kaan ammoo ganni guutuu bishaan isaan dansaa dhuguu jirani. Har'a har'a dheebuu hin qabnu. Bonii afaan amdi qoo'uu jira malee marralee afaan qabna amma tan dansa guddaa dansa.
Eessa kan isin jirtan magaalaa kami?
Lakkamtee Har'a guyyaa bishaanitti addunyaa irratti bishaan eessaa argattu isin?
bishaan baay'ee ji'a jahaaf nurraa badee nu rakkisee ture biirii waraabbannee danfisnee dhugaa turre amma immoo erga nu dhufee amma ji'a tokko nu guuteera waaqayyoof galatoomu nu nu deebisanii rooma nu hojjetameera
Amma garuu guyyaa guyyaatti argachuu dandeessu.
eeyyee argachaa irra amma waaqayyoof galatoomu boombaa arganneerra Akkamii fayyaa irratti rakkoo qabaa?
fayyaa irratti rakkoon qabu amma bishaan isaa qulqulluudha waan ta'eef Ee, nagaadha waaqayyoof galatoomu amma magaalaan guutuun bishaan ni argataa jechuudha.
eeyyee amma argataara ji'a jahaaf rakkatee ture amma argateera amma erga dhufee ji'a guuteera Akkami naannoon soo roobni jira amma?
Roobni hin jiru amma xinnoo duumessaara xinnoo xinnoo halkan lama tiifeera har'as immoo kunoo duumessi jira gaa hin rooba jennee tumaa abdachaa jirra Akkami baadiyyaan naannoo keessanii hoo maal jedhu?
baay'ee ka- eeggachaa jiru ee qonnaadhaaf amma baay'ee waaqayyoon kadhachaa jiru eeggachaa jiru rooban maga Mee gara biraa kan isin gaafadhu akkami midhaan gidduu kana mi'aayee jedhanii bakka tokko tokko dubbataa turani?
dhuguma midhaanni xaafiin mi'aayeera amma gara kumaaf dhibba shanii galeera Magaalaa naqamteeti.
eeyyee magaalaa laqqamteeti Maaliif kun maaliif akka ta'e beektu?
waan isaan beennu kaanutoo ni soobinneetuma nyaannaa kunoo inuma daddabalee amma xaafiin kumaaf dhibba shan galeera Kaan maal maaltu mi'aaye? Ma- Maalirratti dabalame gatiin?
Gatiin amma wanti bitanii nyaatan hundumtuu dabbaleera. Wanti suuqii bitannee nyaannu si sukkaarri si zayitiinis hundumatu dabale amma saamunatti miiccanullee hin dabale.
Kun eega yoomiiti?
Yeroo dheeraa ta'eera amma gara ji'a shanii caaleera amma argame aayi wanti hundinuu mi'aa dabaran.
Maqaan kiyya Muniiraa jedhama. Magaalaa Baalee rooberra bishaan yeroo ammaa baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Akkasuma bishaan eh, sagantaa tokko naannoo biraatti sagantaa tokko naannoo biraatti jedhanii akkasi kukkutanii innis darbee darbee torbetti yeroo tokko akkasuma uummanni rakkatee asii baadiyyaa deemee bakka fagoo deemee akkasitti jaarkaana xiqqishuu birrii takkaan bitatee akkasitti fayyadamaa jira. Bishaan baay'ee rakkinna irra nuun jira.
Kutaa tokkorraa gara tokkotti jal'isanii jechuun kee akkam?
ganda ganda qoqqoodamee jiru kana keessatti Mm.
ganda tokko har'a yoo bu'e torbeetti itti deebi'a.
Bishaan yoo har'a argattanii kamarsaa biraa guyyaa torba booda argattu.
Akkas ee maaliif jennee gaafannaaniif yuunivarsiitiin hanqina bishaanii qabaa gara yuunivarsiitiitti qabanii jedhanii yaada akkasii nuuf kennan.
Yuunivarsiitii kam?
Yuunivarsiitii Maddoolaa buu. Roobee keessa jira hanqina bishaanii waan qabuuf bishaan garas jallifamaa jedhanii akkas sagantaatti godhanii bishaan baay'ee rakkina jira.
Egaa isin gaafa bishaan waraabbattani kan guyyaa torbaaf singa'u waraabbattumu akkam gooture?
Bishaan naannoma amma silaa dhufee no torbee har'aatti fayyadamne irraa torbee kaan naannoo kaan deemne akkasi jaarikaan hin fayyadamne.
Bitattanii?
Ee bitannee itti fayyadamna naannoma silaa jiru osoo hin jechuudha.
Hagam baasa horii?
Birrii ruubii isa leetira kudhanii birrii takkaan gurguran.
Qulqulluudhaa immoo?
Bishaan immoo bombaa ta'e qulqulluudha.
Fakkeenyaaf naannoo keenya jiru yoo ta'e lafa hagamii deemtee bitta bishaan kana.
Bishaan fageenya sa'aatii tokko faa nuti yeroo fixu jira akkasitti fayyadamna. Rakkinuma jirra bakkumatti iyyuu nu dhabne warri waajjira bishaanii sun waan rakkina keenyarraa iyyuu miti jedhanii baay'ee rakkootti jiru bakkumatti iyyuu nu dhabne. Dabree dabree ati bishaan haroo yeroo fayyadamnu jira.
Yuunivarsiitiin madda walaabuu itiin banamiin dura rakkinni kun jira ture.
Amman hin jiru darbee darbeeti malee yeroo takka yoo dhaabate malee amman hin dhaabatu ture amma yuunivarsiitii jedhan kaa guutumaan guututti yuunivarsiitiif ta'e iyyuu hin beenu yuunivarsiitii jedhan malee.
Warri yuunivarsiitii keessa baratan immoo bishaan ga'aan argatu nageessu oduu.
darbee darbee jarri hanqinni himatti garuu harka caalaa hanga kennaati miti. So, rakkinni rakkinna hanqinna bulchiinsaa jedhaan rakkinni maanajimentii osoo jiraachuu baate bishaan kunillee furmaata argata bakka yoo citee bakka tokko rakkoo qabaates rakkinna isaa san fayyeessanii uummanni kun bishaan gahaa fayyadamuu qaba hanqinna bishaaniiti miti. Hanqinni bakka kam jira maalirraa wanti kun akkana mudate kan jedhu hin jiru. Ittiin ciinqaman baay'ee ittiin dhiphatan.
Egaa rakkinni kun egaa uumame waggaa meeqa ta'a?
waggaa shan ol lakkoofsisee jira. Wanni itti cimaa deemu malee wanni fooyyee wanti dhomti tokko hin jiru.
finfinnee haga dhufe haga ana yaabalootan dhufe guyyaa sadii haga dhufe amma lafallee yoo laalle lafti xiqqoo bonii keessa mul'ata haa ta'u malee magaalaa yaaballoo haga dhufne ammoo namiilleen rakkoo bishaanii waan inni kaasee haasa'ullee hedduu hin dhageenye amma sa'aatiin garsaa kudhanni tokkooti amma afaan diid hara kan jira gara diid hara kanallee yoo dhufe lafti bona qabaattu malee rakkoo bishaanii namni himatu haga ammaa waan dhagaa'ellee hin qabu kaan ammoo garbilloo dhiyoo kana yoo laalu oduun nu qabnu ammoo garbilloo kanallee duraanii bishaan motoorii mootummaan baasu tokko jira bishaan kun kan duraanii jal hin qabne dhiyoo san yoo laallu ammoo bishaan sullee ka motoorii sullee biyyaa baasanii namni amma horiif namiillee bishaan sun akka dhugaa jiru oduun hin qabu oduu tana gara mooyyaleef taadirree san ammoo guddoo oduu isii hin qabu oduu garteef taleellee oduu dansaa hin qabu
ani jaarii abbaa addunaan jedhama kanan jiru magaalaa nunuqumba bahaa wallaggaa tajaajilli bishaanii naannoo keenya ibsaa wajji wal qabatee wanta jiruu fi magaalaa kana yeroo ibsaan badu duukuma badaa namoonni baay'ee safar godhu waggaanni badu sana kanarraa kanas bishaan jiru akka magaalaa xinnoo tokkotti gaadhaa qulqullina qabaa gaariidha jedhamee afaan guutamee dubbatamu yoo baateeyyuu amma tokko fedhii uummataa kanaaf maayuu hin baasa jedhamee yaadama.
Bishaan lagaati moo bishaan ujummooti?
Bishaan ujummoo jira, lagaan pirootektir ta'e jira, hundisaa jira magaalaa kanaaf.
Bishaan ilaallatee dhukkuboonni dhufan waan adda addaa mul'atu naannoo keessanitti?
Eeyyee mul'atu. Fakkeenyaaf warra akka taayifood fiiveriifaa mul'atu baay'inaanii. wanta akka garaa kaasaa, wanta akka guurraa, warreen akkasii akkasii wanta akka ameebaa fa'aa mul'ata.
Guurraa jechuun haqqisaa.
Haqqisaa eeyyee.
Rakkinni kun caalaatti warra kam miidha namoota umriin akkamii?
Harka caalu ijoollee miidha. Warreen gurguddaanis darbanii darbanii dhukkubsatu wanta akkasii. Keessumaa taayifood fiiveriin immoo ijoollee caalaayyuu namoota gurguddaa miidha. Bishaan inni amma magaalaa keessa jiru inni ibsaa wajjin wal qabate kuni mootorri bukkee jira. Mootora sana faamma haaromsanii eeggaa ibsaan badu akka uummanni rakkannee fi motoricha akkan hojjetutu godhani namoonni hanqina bishaanii fi hanqina ibsaa wal faana arguu hin danda'ani yeggaa ibsaan badu baay'eedha kan namni rakkatu amma jarikaana tokko birrii lama lamaan bitu jarikaana tokko jechuun akka leetii digdamaa jechuudha kanarra ga'u kanaaf rakkinni kun immoo qisaasamni jireenyaa jiru kana keessatti yeggaa akka ittiin bishaan bitan rakkoo guddaa jaa ta'ee fi atilisti furuudhaaf yaaliitu godhani warreen naannoo bushanii fi waajjirri bishaanii aanaa godhanii fi gaarii natti fakkaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen armaa olitti haala tajaajila bishaan naannoo isaanii nuuf ibsan mara galatoomsachaa guyyaa bishaanii guutummaa addunyaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine kana kanumaan xumurra.